mananya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri cya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya muri iyo harimwo ibijanye n'imyamamazo y'abashaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu n'abashingamateka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatanguye nsinzi ikintu azizeza abaturage azakora atakoze mu gihe bari bari mu ntambara kugira ngo bumve ko bagomba kuzamutora hari imbaraga yari afite izo atakoreshe turi mu ntambara ngo babe badukorera ubuvugizi intambara zihagarare nta kindi tubona gikomeye azatwiza azadukorera uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri groupema ya bijombo iri muri teritwari ya uvira ni muri congo avuga ko ata byinshi biteze ku bashingamateka bariko bitoza ngo babaserukire iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu hagati aho mwumvise yuko nabazo kwiyamamariza mu mwanya w'umukuru w'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nabo nyene batanguye igikorwa co kwiyamamaza ariko nubanza nkababwira muri make ko itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa fp ritangaza ko abantu batatu mu bariko bamamaza umukandida mu matora yo mu kwa cumi na kabiri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo emmanuel ramazani shadari hashigikiwe na perezida joseph kabila wa kongo bishwe baciye umutwe mu mpera z'indwi iheze afp yemeza ko ayo makuru yakesha imiryango yabo mu muryango imiryango yabo muri bamwe bishwe n'umugambwe wa emmanuel ramazani shadari witwa parti du peuple pour la reconstruction reconstruction et la démocratie ubwo bisha nk'uko afp ibandanye ibivuga mu nkuru yayo bwabereye mu ntara ya kasayi hagati muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umurwa ujeje gutegura amatora muri congo seni uno munsi aho watanguza ibikorwa vyo kwiyamamaza ku butaka bwa congo bwose wagabishije abo bose bazogira ijambo na rimwe bacisha mu kanwa kabo ryerekeye gucanishamwo abanyekongo mu gihe bariko bariyamamaza muri rusange twababwira ko abakandida mirongo ibiri n'umwe ari bo bagiye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu amatora ategekanije igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa cumi na kabiri kuvuga ku vy'ayo matora amerika yasavye abategetsi ba kongo ko yotunganya mu mahoro botunganya mu mahoro ayo matora kandi akizerwa n'impande zose twibutsa gusa ko amatora y'umukuru w'igihugu yari kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko yigizwa inyuma nyuma yaho perezida joseph kabila yankiye kuva ku butegetsi manda ziwe ziheze ibitigiri vyabishwe mu gutana mu mutwe mu ndwi iheze hagati y'imihari y'abakiristo n'abayisilamu muri repubulika iharanira muri repubulika ya centre africa vyaraduze gushika ku bantu mirongo itandatu nk'uko vyashikirijwe na onu muri raporo yasohotse ejo kuwa gatatu izo ngwano zabereye mu gisagara ca alindawo kiri hagati mu gihugu kwigenekerezo rya cumi na gatanu z'ukwezi kw'icumi na kumwe hagati y'imihari y'abakiristo yitwaje ibirwanisho azwi ku izina ry'aba antibalaka hamwe n'abayisilamu bahurikiye mu muhari union pour la paix abantu baba muri ako karere bahungiye mu manuko bw'ico gisagara hafi y'imihana y'idatoko nk'uko iyo raporo ya onu ivuga iminsi itatu yo kugandarira bapfuye yarashinzwe muri ico gihugu umukinyi yamamaye cyane umupira w'amaguru yamuka muri Cote d'Ivoire yakinira umurwi Chelsea wo mu Bwongereza Didier Drogba yamenyesheje kuwa gatatu ko ahagaritse gukina inyuma y'imyaka mirongo ibiri muri uyo mwuga uwo mukinyi w'imyaka mirongo ine yatsinze ibitsindo ijana na mirongo itandatu na bine mu nshuro amajana atatu na mirongo umunani n'umwe yakiniye umurwi Chelsea atsindira ibikombe bine vya Premier League bine vya efa hamwe n'igikombe ca champions league muri bibiri na cumi na kabiri mu gihe yatsindiye umurwi w'igihugu ciwe c'amavuko cote d'ivoire ibitsindo mirongo itandatu na bitanu drogba yakinye mu rwi w'umupira w'amaguru mu bihugu bitandatu aho yamamariye cane ni mu bufaransa no mu bwongereza radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwaves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi icenda na mirongo ine na zibiri turi kandi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro n'iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze mu kanya turababwira iby'amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko imbere yo kuja muri kongo tubanze tubabwire ko kuri no wa kane abanyamerika bariko barahimbaza umunsi wo gushima bita thanksgiving nk'uko basanzwe babigira buri wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa cumi na rimwe ni umunsi imiryango n'abagenzi bicarana hamwe bagasangira bagahimbagwa kuri benshi ni igihe co gutangura kugura ibintu bitandukanye vy'iminsi y'uburuhuko bwo mu mpera z'umwaka ariyo noweli n'ubunani igikorwa cyo kwiyamamaza mu kibanza c'abahiganira intebe y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri uno wa kane catanguye bimwe mu bibazo bitanguye gushigwa habona n'abanyagihugu harimo nk'ivyabo muri groupema ya bijombo iri muri teritwari ya uvira bavuga ko badafise amakarata y'itora kuko yatuririwe mu mazu mu ntambara zari zihitiye muri ako karere basaba kwigishwa ingene bazotorera ku mamashini ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo mu gihe hirya no hino muri teritwari ya Uvira amabendera y'amashaka ndetse n'amafoto y'abakandida baziyamamariza umwanya w'ubudepite ndetse n'umwanya wa perezida wa repubulika akomeje kugaragara ahahurira abantu benshi abaturage batuye muri gupima ya bijombo bavuga yuko bateye impungenge n'uburyo ibikorwa byo kwiyamamaza bigiye gutangira komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora itarasobanurira abaturage bo muri iyo gupima uburyo bazatora bakoresheje imashini y'itora mugabe mukubito patrick n'umwe mu baturage bo muri gurupe ya bijombo nda muntu haba n'umwe waje gukora sensibilisation hejuru ya vote nguku turiko turasaba mu mahanga turasaba na leta ya congo turasaba na seni nibaduserukire baje kutwigisha ni gute tuzagenda kuvota ni gute tuzakoresha irya mashine yate irya abandi baza bayivuga nabi ariko twebwe tuzovuga kintu kandi turayibona turiko turashaka tubanze tuyibone babanze batubwire ni gute tuzavota hanyuma tuzamenya imba ni iy'ukuri imba ni iy'ukutujanya mu muriro sinzi iyo ngiyo niyo deklarasiyo dufite twebwe ng'abantu ng'abakaji babijombo aba baturage kandi batuye muri iyi grupema bavuga yuko amatora agiye gusanga umubare mwinshi w'abaturage batuye muri gurupe ya bijombo amakarita yabo yarahiriye mu mazu mu ntambara z'amoko zari zimaze iminsi zibera muri gurupe ya bijombo samuel ntaganzwa n'umwe mu baturage twahuriye kuri komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora mu mujyi wa uvira yaje gusabira bagenzi biwe amakarita y'itora turacafite ikibazo c'amakarite yagiye ahira mu mazu ariko kandi hari abantu barimo batwe turi ahangaha bahawe iyo gahunda yo kuza gushakira abantu bahishe amakarite bari kubashakira ayandi nubategereje ko muri antene hano uvira bashobora kubahesha amakarite bakayashira abaturage maheshi godanse bisimwa ni umunyamabanga wa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora mu ntara ya kivu y'amajyepfo yabwiye ijwi rya amerika yuko bazatangira gutanga amakarita kuri abo baturage mu bijombo yahiriye mu nzu kandi ko muri uku kwezi gusigaye kugira ngo amatora abe nabo bazaba bigishijwe uburyo bwo gukoresha imashini y'amatora maheshi gudanse bisimwa agira ati kutokea bijombo balete maliste zao wale wenyewe walitumiwa wadelegeo abavuye mu bijombo bazanye za lisite zabo bariya bose bazabona amakarita yabo dukurikije lisite zazanywe n'intumwa zabo ariko bakwiye kutwihanganira kubera yuko bisaba yuko komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora ikwiye kubona ibikoresho kugira ngo itange ayo makarita ese nikaba abaturage bo muri gupima ya bijombo biteze kuri abo badepite bazatangira kwiyamamariza umwanya w'ubudepite muri teritwari ya ubira guhereje nsinzi ikintu azizeza abaturage azakora atakoze mu gihe bari bari mu ntambara kugira ngo bumve ko bagomba kuzamutora uwo tutabonye turi mu byago ntitwizera ko igihe azaba yamaze kushaka ku butegetsi n'ubundi ko n'ubundi hari imbaraga yari afite izo atakoreshe turi mu ntambara ngo babe badukorera ubuvuga izi ntambara zihagarare nta kindi tubona gikomeye azatwiza azadukorera mwamenye yuko muri teritwari ya ubira abadepite baziyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu ari ijana na mirongo ibiri na batanu kandi abo bose bakazaba bahatanira imyanya ine mu gihe abadepite baziyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'intara ari ijana na mirongo inani na bane kandi muri bo batandatu akaba aribo bazahabwa umwanya mu nteko ishinga amategeko y'iyi ntara ya kivu y'amajyepfo bedasengabo ku bw'ijwi rya amerika ububira mu ntara ya kivu y'amajyepfo Vedaste Ngabo arakenewe gusa duhubure mwumvise yuko havuze ngo bazokutangura kwiyamamaza ejo ariko batanguye kwiyamamaza kuri uno munsi wa kane tukiri mu vya politiki y'akarere umuvugizi w'umuhuza benjamin mukapa ariwe makoca tembere avuga ko mukapa ahangayikishijwe no kubona atashoboye gushika ku vyo yifuza kugera ko inyuma y'ibiganiro bihuza abarundi vyaheze ata amasezerano y'amahoro afunditswe mu kiganiro na mugenzi wacu edi gwema amubaza ku cegeranyo mukapa yashikirije umuhuza mukuru mu matati y'abarundi yoeri kaguta museveni mu ntango zino ndwi makoca tembere yatanguye avuga ko atokwemeza canke ngo ahakane amakuru avugwa ko museveni yoba yasavye uburundi gusubiramwo ibwirizwa nshingiro ryabwo Ah, sasa itakuwa ni vigumu kwa mimi kuzungumzia kile ambacho mheshimiwa Museveni a- a- amekisema kwa sababu nadhani hilo anaweza kuzungumza msemaji wake. Mimi biraza naweza kungora kusema kugira icyo kwamba mvuga ku byo nyakubahwa Museveni yavuze kuko nsanga byakwemezwa n'umuvugizi we icyo nakubwira ni uko twamugejejeho raporo yacu ndetse tugirana n'ibiganiro bisanzwe ariko ku bijyanye no kwemeza cyangwa guhakana ibyavuzwe na perezida Museveni byaba byiza mubibajije umuvugizi we kuweza kuzungumza na, na msemaji wake, lakini tulichofanya sisi ni kuwasilisha ripoti yetu.
icyo twe twakoze kwari ukumugezaho raporo twateguye irimo n'imyanzuro ku kazi twahawe ariko birashoboka ko nyuma yo kuyakira ashobora kuba yarahamagaje abanyamakuru akagira icyo abivugaho nanjye ibyo ubaza nabibonye mu bitangazamakuru ariko ku bwanjye sinshobora guhakana cyangwa ngo nemeze ibyo yavuze Lakini nadhani kwa nafasi nilionayo siwezi kulithibitisha au kukanusha hilo.
Does he regret uh, submitting a report uh, without a final peace ese agreement?
umuhuza yaba yicuza kubona yaratanze imyanzuro nta masezerano y'amahoro agezweho Siwezi kutumia neno labda regret au kwa maana kama ni kujuta, kwa sababu unajua katika- sinshaka gukoresha ijambo kwicuza kuko mu nshingano yahawe ntabwo harimo ko abarundi bagomba kugira amasezerano basinya nk'uko byabaye arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri makubaliano kama labda ya Arusha ya mwaka elfu mbili na yeye alitakiwa ni kuwezesha mazungumzo ili Warundi icyo yari ashinzwe nk'umuhuza kwari uguhuza abarundi kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ibibazo byugarije igihugu cyabo kuvuga rero ko ashobora kuba hari ibyo yicuza sinibaza ko bihari gusa ahangayikishijwe n'uko ibyo yari yiteze kuzageraho nyuma y'ibiganiro birimo guhuza impande zose zirebwa n'ibibazo by'uburundi atabigezeho inshuro eshanu zose yahamagaje ibyo biganiro abagize guverinoma ntibashoboye kwicarana n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo baganire ibyo kuri we ni ibintu bibabaje naho ubundi nta masezerano y'amahoro cyangwa gusubiramo amasezerano yarusha byari byitezwe sidhani kama kulikuwa na matarajio ya kupata uh, makubaliano Given what you know and the facilitator, do you ukurikije think ibyo wowe n'umuhuza the muzi 2020 mubona amatora mu burundi election ashoboka will be nta masezerano abayeho hagati y'impande without any zombi form of zirebwa n'ibibazo bado inawezekana, lakini kwa kwa uzoefu ambao nimeupata kutoka kwenye mazungumzo haya ah, nadhani kuna baadhi ya mambo ambayo ni lazima yafanyike.
birashoboka ariko nkurikije ibyo niboneye muri ibi biganiro hari byinshi bigomba kubanza gukorwa kuva none kugeza amatora ageze haracyari ukutumvikana gukomeye hagati ya guverinoma abayishyigikiye n'abatavuga rumwe na leta byaba byiza habayeho kubona ibintu kimwe kugira ngo bagire icyo bageraho gifatika kugira ngo amatora abe mu mucyo no mu bwisanzure Bado kuna baadhi ya watu watakuwa na hawatofurahia zaidi Warundi kufanya uchaguzi katika hali iliyo hari abarundi benshi batashimishwa nuko amatora yaba ibintu bimeze uko biri ubu kuri jye numva abarundi bakwiriye kumvikana ku bibazo bitandukanye bihanze igihugu kugira ngo bose bibone muri ayo matora muri rusange birashoboka ko amatora aba ariko haracyari byinshi byo gukora kugira ngo ayo matora akorwe mu bwisanzure no mu mucyo bitabaye ibyo hari benshi bazayagiraho amakenga kandi bikazagira ingaruka ku mahoro n'umutekano by'uburundi mu bihe biri imbere na sidhani kama inaweza ikawa ni hatua nzuri zaidi kwa amani ya Burundi.
yari makoca tembere ni umuvugizi w'umuhuza mu matati y'abarundi benjamin mukapa yavugana na mugenzi wacu edi egwema bombi rero barakenuye turandanirize mu gihugu cy'u Burundi hakuno wa kane n'amashingamateka y'ico gihugu iri mu gikorwa cyo kwemeza amazina abakomiseri bashasha bagize umugwi CVR ujeje kunywanisha no kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi kuva ku muzo w'abakoroni abadagi mu Burundi mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu umunyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura Evariste Nziko Banyanka yanyarukiye mu Kigobe kuturabira uko bimeze Evariste amahoro ngaho mu Kigobe hakore n'amashinga amateka
namahoro diana ego ibikorwa bigeze he abatanze amadosiye bangana gute n'ibandi
ibikorwa aho bigeze muri kano kanya ni uko hamaze kumenyekana abatanze amadosiye ko bagera ku ijana na mirongo umunani na batanu muri abo rero havuye haba igikorwa cy'ibarura peserekisiyo mu gifaransa hakurwamwo mirongo itatu na batatu abo rero mirongo itatu na batatu nibo handi hato baza kuvamwo cumi na batatu bagize umugwi mushasha wa severe hasigaye bangahe hakenewe amazina angahe yabo baja muri uwo murwi
abateza kuja muri uwo mugwi ni cumi na batatu mu bahoze rero bari mu mugwi severe warangije ikiringo hariho ugaruka asaba kubandanya igikorwa ni musenyeri jean louis nahimana yahoze arongoye uwo mugwi hariho antoine madaraga hariho na noweli nziza hakaba na clotilda niragira yahora muri uwo mugwi hamwe na laurent kavakure yahora n'umukozi w'umugwi severe nawe nyine warangije ikiringo hanyuma hari bashasha bari mu mazina azwi cane vyaba mu vya politike canke nko mu badakiranira ivyicaro vya politike mu burundi ga evariste ariko aragaruka
bashasha mu batanze amadosiye bakomakomeye nko muri politike aho umuntu yavuga Pierre Claver Ndayicariye yahora arongoye umugwiseni nawe nyine yaratanze dosiye hariho Karenga Ramadani yahora arongoye umugwiseni nawe nyine yatanze dosiye hariho Consilia Nibigira yahora arongoye umuganga w'adasigana iprona hariho na haruna nkundo wiga wo mu muryango w'abayisilamu mu burundi haraza kandi pierre ntiyankundiye yahoze arongoye igisagara cya bujumbura muri sosiyete sivile uri kwavugangwa cyane kandi biboneka ko yaronse amanota menshi igihe ariko haba rusansuma nyaruhizi batungwa nayo arongoye ishyirahamwe ry'ababuze mu rwimo ametesi gira ubuntu akaba n'umuhinga mu bya kahise ni ukuvuga yuko rero handi hato baje gutora abo cumi na batatu bagiye kugira umushasha severe bitekanijwe yuko baca batora n'abarongoye umugwi abagize ibiro by'uwo mugwi ni ukuvuga perezida icegera ciwe hamwe n'umunyamabanga mukuru imbere ko tukurekura kugira ngo usubire ngaho ariko harabera ico gikorwa ga Evariste hariho ivyo vyuko uyo murwi ugiye kuzotohoza no kuva ku bakoroni bakiri ngaho nk'abadagi ku gihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu nk'abo muvugana iruhande y'iyi Bujumbura mu makuru atandukanye bakiriye gute iyo ngingo
abo twavuganye bakiriye ingingo y'uko abatandukanye ntibakiriye neza bamwe babyakiriye neza abandi babyakira nabi kuko hariho abashaka yuko umubiri severe wokora no gushika muri bibiri na cumi na gatanu kugira ngo hamenyekane ibyabaye muri ico kiringo c'inyuma ya bibiri n'umunani gushika bibiri na cumi na gatanu ariko rero inama nshingamateka y'umushikiranganji w'ubutungane ntibashimye kumvira abo bantu gusa nuko uwo mugwi ugiye gukora kuva ku muzo w'abadagi igihumbi kimwe majana umunani na mirongo inani na gatanu gushika bibiri n'umunani aho rero umugwi wa nyuma wari witwaje ibirwanisho wasinya amasezerano urakoze cane rwose evariste nzi ko banyanka turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma utuzanira ibindi kwino nkuru na unatubwira n'ibizoba vyahafatiwe amazina azoba yemeje
murakoze nawe
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mukanya turaza kubitiza akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi ariko imbere yo kugatwarayo tubanze tuje mu gihugu cy'u Rwanda mu kugerageza kwibeshaho mu buzima bw'ubuhungiro abarundikazi bahungiye i Kigali bakora imyuga itandukanye abandi nabo baba bariko baragerageza kwimenyera akarore- kwimenyereza muri iyo myuga akarorero n'ako umukobwa akata inyama akazitunganya neza akongera akazidandaza avuga ko byatumwe n'uko ubuzima bwari bumunaniye yamara uko ubu aba- eh, uko ubu biri benshi bamwizera Pierre Claver niyo nkuru yagiye kuraba ahakorera tuhadandariza inyama hano ninjiye mu iduka ry'inyama mu isoko ya kimironko mu gisagara ca kigali ndasanze umukobwa yambaye itaburiya yera kuko atashimye ko tumuvuga amazina reka tumwite beatrice ego inyama z'inka n'inkoko n'amafi icyatumye beatrice ahitamwo gukora umwuga nawe nyine avuga ko utari umenyerewe gukorwa n'abakobwa ni uko yashaka kuva mu buzima bwo gusega utuntu twose nk'uko yabitwiganiye avuga ko mu minsi ya mbere byamugoye nk'umukobwa yahunze ari mu mwaka wa gatatu muri kaminuza nabitanguye vuba pe ntabwo kandi nari umunyeshuri aho mu ngino nta kazi nari mfise nari nicaye muhira ikintu cyose nsaba bigaragara ko ngomba gukora kano kazi kugira ngo ushobore ku- gukomeza mbaho nabyo birimo amahanga arigisha acisha ubwenge kuko iyo uri iwanyu nyine uba uri iwanyu ushobora gukoresha diporome yanjye ejo ikampa akazi mu gihe rero turi hanze diporome yacu itaci- atacidufashije niho tuba tuvuga ko amahanga yigisha je numva ndi fyere yaho kuko agashobora kumfasha nkashobora kuronka isabuni nkashobora kuronka i- ico ico mfungura nkashobora bon, nkashobora kuronka utuvuta twonisiga nta kibazo
ubu beatrice asigaye yaramenye n'amazina y'izo nyama zose avuga ko ubu atakibazo na kimwe bimutera kuko yamaze kubona ko ari hakura uburaro n'uburamuko ubu izi nyama ndazimenyereye nta kibazo iyi bayita jare hama iyi bayita kotereti Eh, Kotereti ni iki?
kotereti sitadire ni inyama ya hano ku mugongo w'inka iyi bayita urubavu ijya ni umurizo umurizo wowe twese turawuzi nta kibazo hari yego baragura nta kibazo iyi iyi ni itako ry'inka ni ururyamiro mu kinyarwanda hariyo rero n'iyindi yo ku kuboko hano bayita urushyirwa akaboko ariko yashize ku munsi iyo byagenze neza hari aho usanga ushoboye gusohora nk'ibiro mirongo itanu mirongo itandatu hafi aho byagenze naho naho naho biba cumi nta kibazo ariko naho nyine uyu munsi ndishima nagorana izo nyama ni nawe azikata akazitunganya neza aha yari ko arakata inyama akoresheje ivyuma vyabigenewe hari igihe umukiriya bivana n'iyo ashaka iyo ashaka kotereti ha- hano urugurura gutya ni gutyo
inyama urayifatanya ukayikata
inyama ndayikata nta kibazo ndayikata ntacyo bitwaye yego nagorane nta kibazo na kimwe biba bitwaye iruhande yiwe hari umusore w'umunyarwanda niwe mufasha kudandaza cane cane niyo yahageze mu bikorwa adashoboye nko gukata amagufa n'ibindi yemeza ko umukobwa wa mbere yatanguye kubona akata inyama ari uwa beatrice natangiye kubibona vuba nta nubwo bimaze igihe ntabwo bimaze igihe wabiboneye hano iyi nabiboneye hano Iyi, mbese nyine hanga twarabyakiriye n'ibintu bisanzwe ni nk'ubu ariko noneho ku ruhande rumwe ni byiza kuko u- uramutse uvuze ngo urarwaye mbere byamaga ngomba kukinga busheri ariko urwaye uri kumwe n'uyu nguyu nta kibazo kiba kigoye kirimo ntacyo njyewe mbibona neza arazi gukata inyama neza kubera yarazi gukata inyama akamenya kugarura aka- byose arabikora kuko wenda hari am- hari amagufwa atamenya gukata uwo mwigeme ahamagarira bagenzi we kutagayo akazi mu gihe gashobora kubeshaho umuntu ubuzima bwarahindutse si cyo kimwe na kera Ah, dufate nk'ubu- nk'ababyeyi barashobora kudusiporota nk'abana b'abakobwa kubu uyu buzima buragoye ushoboye kuronka ahantu ushobora kugurura ukigwa ukaronka ikintu ushobora gukora icyo ari cyo cyose byaba byiza utagaye akazi akazi kabi umwuga mubi ni u- yego ni uwo kuroga ni uwo kuroga umwuga mubi ariko nubwo si uwo kuroga gusa ni umwuga ahanini ni umwuga atacugufashije atacuguhaye inyama zidandarizwa ngaho beatrice azituma ko mu mabagiro atandukanye mu nzu yiwe akoreramwo yarashizeyo n'ibikoresho vya none vyo gutunganya inyama avuga ko bimufasha no gutunga abatoya biwe amenyesha mbere ko hamwe hagize abashaka ko yobigisha umwuga ko bomwegera akabafasha yamara asaba ko babonetse n'abagira neza bamufasha kongereza umutahe canke agakorana n'abandi bakora ibindi ko vyoba vyiza kurusha Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
ca birya bintu biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo ni ibihuha kandi nabyisomeye ndakubwiye ko atari ibyo nivyo Sivyo.
nivyo Eka sivyo.
ehe dupinge ehe dupinge utanga iki ntemupinga mupinga iki umviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
ako ni ka kazi kikabumvisha canke amajambo amenyesha ko hageze ko dukubitiza akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi uno munsi rero tugaruka ku nkuru yanditswe ku mbuga ngurukanabumenyi ivuga ku munsi umurwanyi uhimbazwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu Burundi uko umwaka utashe mu kwezi kwa cumi na bi- na rimwe amwe mu mashirahamwe y'abahoze ku rugamba avuga ko uyo munsi utunganywa nabi kuko atagi atagishwa inama mu gihe ari bo werekeye abahinga mu bijanye n'ibibazo vy'umutekano basaba ko vanwaho gatunganywa bushasha aho abahoze ku rugamba bo mu mirwi yose n'abahoze mu gisirikare ca leta bashigwamwo mugenzi wacu Eloge Urikaneza i Nairobi niwe yaducishije amaso ku mbuga ngurukanabumenyi duhere inkuru yacu kuri uyu yanditse agira ati ntituzibagire intwari ubu nawe asa n'umwishyura agira ati namwe murabonsa ibyo mwiratanu muteye akagongwe ubu nawe yongeramo ati kugira abantu bakire ni uko haboneka abacungura abandi uwundi nawe ati mbega icyo wita intwari ni giki nibaza ko ukiri muto uribagiye ibyabaye iteza buta bugendana n'ahandi urutonde ni rurerure ubu nawe ati mbega mu ntwari mwibuka abari ku rugamba mu gisoda ca leta baruguye ko baba bari mu bo mwibuka ikibazo c'abibukwa na kasien biza bigomba umukuru w'ishirahamwe ry'abasirikare bamugariye ku rugamba aragifise umugambi uri ku butegetsi rero nta n'umunsi n'umwe wigeze wiyumvira gushiramwo abegwa n'iyo ndwi abahoze ku rugamba hariyo amashyirahamwe asanzwe azwi ahurikiyemwo abarimwo muri icyo gikorwa iyaba byari bitunganije neza bari guhamagara muri ayo mashyirahamwe bakaba bari mu nteguro z'urwo rubanza nibo begwa n'ivyo bikorwa mu bisanzwe ibikorwa ntivyegwa n'abategetsi ko n'umunsi mukuru witiriwe abahoze ku rugamba je mvuga abahoze ku rugamba nabo baba bitiriwe umugwanyi ico dusaba ubwa mbereho ni uko hategereza kuboneka amategeko agenga abahoze ku rugamba niyo twaharaniye kuva mu bihumbi bibiri n'indwi tukanakubitirwa mu mabarabara tugafatwa nabi cane umuhinga mu bibazo vy'umutekano gerard birantamije nawe afise izindi mpungenge iyo rero uvuze uti ni ukubahimbaza ni uguhimbaza umugwanyi uba uvuze uti uyu muntu ndabona yuko hari ico akimaze hari ico amaze mu kungena igihugu gitunganijwe ubwa kabiri guhimbaza umugwanyi wa sendedefutede ni kugumushira mu bahoze bagwana ko bagifise akamaro kanini ndetse ko boguma bagavye mu bihe tuba tugezemwo mu gihugu kivuye mu ntambara bishobora gutuma batagiye kurwana bumva ko ari bicibwa bumva ko atagaciro bafise bumva ko ari abantu taco bamaze kibi kihari nuko iyo ngwano ivugwa atari sendedefutede yayigwanye yonyene n'ahatari sendedefdede yonyene yayigwanye uwo mugambwe wahoze ari umuhari w'inyeshamba ubu urishimira intambwe igihugu kigezeko ukemeza ko yavuye ku rugamba wagwanye evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru wawo yabishikirije muri komine mpanda intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi yugurura indwi yahariwe umugwanyi mu kibanza cafubwemwo abagwanyi b'uwo muhari ahitwa ku musenyi turanezerewe cyane ko uno munsi ibyo bagwanira byinshi tumaze kubishikako bagwanira ko mu burundi higanzira intwaro ya demokarasi ubu turabona neza ko umwenegihugu afise ijambo biranezereye cyane uno munsi kubona ubu tubonana nk'abarundi mu minsi yahera icyo gihe muri ibyo bigoye twaharuranamwo abahutu n'abatutsi n'abatwa ntitwabona abarundi ntitwabona uburundi ku munsi wa gatandatu hasozerwa iyo ndwi perezida nkurunziza yavuze ko abaguye ku rugamba n'abarutanguje bose ari intwari niko kwerekana igihushane c'ubwo buhizi igishushanyo cy'intwari n'abahemu ikindi gishushanyo cy'intwari ni umumenja kuba umumenja bisigura umuntu yagararije umwami yagararije umukuru w'igihugu uburyo kabiri umumenja ni umuntu atundira indongozi na cyane cyane umukuru w'igihugu n'umwami uburyo gatatu umumenja ni uwemukira umwami uburyo guhemukira abandi uwemukira umwami uwemukira umukuru w'igihugu uwemukira igihugu uwemukira n'abarundi bose
arakoze mugenzi wacu Eloge wirika neza kuri no nkuru yadutunganirije nshuti bakunzi no ngaha duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Engineer Joy yamfashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe tuzongere ejo nkaho twahereye mu kurindira mubandanye muryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye